iyo ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni aroyizi bigira impano yabagezaho
muramutse tomasi reka tuyahere kuri ayavugwa ku karere k'ibiyaga binini abaperezida b'u rwanda paul kagame n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi hamwe n'uw'ubufaransa emmanuel macron ejo ku munsi wa gatatu baremeranije gukorera hamwe kugira mu bihe bya vuba cyane abasirikare ba M23 abazobe bavuye mu turere bafashe muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibi babyumvikaniye mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wabahuje ejo ku munsi wa gatatu aho bari i New York mu bikorwa by'inama ya bose ya ONU igira mirongo irindwi n'indwi iri tangazo ryasangijwe na leta ya Kongo ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter rivuga ko uyu mubonano washobotse bifashijwemo na Perezida Macron abo ba perezida batatu bavuze ko bahangayikishijwe n'umutekano muke n'ubwicanyi birangwa mu buseruko bwa Kongo babonye ko inyishu kuri uyu mutekano muke uterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikwiye kuva muri ako karere nyene bumvikanye kandi ko hakwiye kuba intahukwa ry'abakuwe mu byabo n'intambara bagasubira mu mihana yabo bifashijwemwo na ONU ibihugu byo mu bumwe bwa Afurika umuryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe n'akanama gahurikiyemo ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL baremeranije kandi ko ibyo bihugu birabana ribi ari byo Kongo n'u Rwanda bikwiye gukomeza imigenderanire mu kurwanya ukudahana no guseze no gusezerera ibikorwa by'imihari yitwaje ibigwanisho igisibije mu karere k'ibiyaga binini muri iyo mirwi harimwo n'abagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda umuhari FDLR Mehevugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu Burusiya abantu barenga igihumbi n'amajana atatu barahagaritswe mu myiyerekano yabaye mu gihugu yiyamiriza ibyatangajwe na Perezida Vladimir Putin ko agiye gusaba abasivile kuja gufasha kugwanya kugwana muri Ukraine iyo myiyerekano yabaye mu bisagara mirongo itatu n'umunani bitandukanye mu gihugu inyuma y'iryo tangazo rya Perezida Putin ku gihugu itorokanzo ry'amakuru Interfax ryo mu Burusiya ryavuze ko umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati y'Uburusiya yavuze ko abo bantu bahagaritswe kuko iyo myiyerekano itari yasabwe n'amategeko umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yavuze ejo kuwa gatatu ko Uburusiya bugiye kurungika abantu ibihumbi amajana atatu ku rubuga rw'intambara biyongera ku bandi bahasanzwe hari nyuma y'aho perezida Putin ashikirije ijambo agabisha ko Burusiya bugiye gukoresha uburyo bwose bwa gisirikare muri Ukraine bishobotse kandi n'ikigwanisho ca nucleaire kigakoreshwa kuri iyi nkuru nyene iri tangazo ryiwe ryatumye abakuru b'ibihugu ku isi baca bahaguruka barabyiyamiriza mu bategetsi bo ku isi biyamirije ivyashyikirijwe n'uwo mutegetsi w'Uburusiya perezida wa amerika joe biden yabivuze ko yarabivuze ko mu ijambo ryiwe mu nama ya bose ya mirongo irindwi n'indwi ya oni hari ejo ku munsi wa gatatu agira ati
again just today president putin has made overt nuclear threats against europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime aha perezida biden aravuga ko ubugira kandi perezida Putin yongeye kubivuga ejo ku munsi wa gatatu ko ku mugaragaro ko ashobora gutera uburaya akoresheje ikigwanisho cya nucleaire ibi ngo ni ugufata minenegwe amasezerano agenga ibikoreshwa by'ibyo bigwanisho perezida biden yongeye koko nimba uburusiya bwobandanya ingendo yo guhonyora ku gakano ibindi bihugu atangaruka atangaruka imugarutse ko byosobanura ko ibyo oni yubakiye ko byose byoba biri mu kaga perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko isi itazokwemera ko uburusiya bukoresha ibigwanisho vyabwo vya nikirere yagiriza perezida Putine gushaka gusiga ikirene iri mu murindi w'amaraso tugarutse ku mugabane wa Afrika umukuru w'imfatakibanza umukuru w'ishiramwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CDAO ejo ku munsi wa gatatu yaragabishije akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi muri Guinea Conakry kw'igihugu kizofatirwa ibihano mu gihe abo basirikare bogerageza kumara ku butegetsi imyaka itatu perezida wa Guinea Bissau Umaro Sisoko Embaro atwara CDAO muri iki gihe yavuze ko iyi myaka itatu ubutegetsi butarasubizwa abasivile bitazokwihanganirwa n'iryo shirahamwe yongeye ko ata n'uwuzobiganirako aho hari mu kiganiro yahaye radiyo y'abafaransa RFI aho yari i New York ejo ku munsi wa gatatu Guinea Conakry irongowe n'abasirikare kuva haba kudeta mu kwezi kw'icenda umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo kudeta yakuye ku butegetsi Alpha Conde yatwaye ico gihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi ishirahamwe CEDEAO rihanzwe n'urukurikirane rw'amakudeta y'abasirikare yakurikiranye muri ako karere mu myaka ibiri iheze mari yabayemwo amakudeta mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri hamwe no kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na rimwe yakurikiwe na Guinea Conakry mu kwezi kw'icenda bibiri na mirongo ibiri na rimwe hanyuma Burkina Faso mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe u rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda icyorezo cya ebola
umushinga cyane mu bukangurambaga dukangurira abantu ibimenyetso bya ebola cya mbere ni ubwirinzi mu bwirinzi rero harimo kudahura cyangwa se gusuhuzanya
dr rwagasore edison akuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo muri rbc ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda mu burundi abana bagendana ubumuga biga mu ishuri ryisumbuye umugabekazi w'ubwitonzi ntibiga neza kubera ibibazo bihariye amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mube hafi nk'uko nari maze kubibabwira abana bagendana ubumuga biga mu ishuri ryisumbuye umugabekazi w'ubwitonzi igitega umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi bavuga ko bafite ibibazo byinshi bituma batiga neza ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Emine Nshimirimana yiga mu mwaka wa cumi na rimwe ni umwe mu banyeshure ijana na mirongo itanu bagendana ubumuga bwo kutabona no kutiyunguruza neza bo kw'ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri ku murwa mukuru wa politike Gitega avuga ko we n'abagenzi be bahanzwe cane no kubura imashini zigezweho bandikisha kubera imiriye zimwe z'uku ntidushobora gutera twiyunguruza nk'abandi abenshi usanga bava mu miryango ikennye bakaba bafise ingwara nyinshi batari bushobore kwivuza n'imiryango idashobora kubavuza kubera usanga harimo abagize izo ngorane bakuze imiryango yarabavugije n'uburyo bwabo bukaba- bukanahaherera izindi ngorane zijyanye n'amahera y'ishuri kubera izo mvo nyine zisiguye imiryango amahera arahera Marie Ange Nyokwizera we wo mwaka wa nyuma mu gisata c'indimi yasigura ko kubura ubwiherero bwabigenewe arico kibasonga kurusha amatwara itaratukura cyane kubera asanga atari meza cyane ari ayo hasi akoze asheze hasi ugerageza kudushyigikira natwe dutera imbere nk'abandi elezari yakoze wo mu mwaka wa gatatu w'igisata c'indimi yagendera ku gakinga kubera ubumuga bw'amaguru avuga ko kubera ubukene bw'imiryango ya benshi mu banyeshure iyo ibikoresho bagenewe biheze bibagora cane ikinga ripfuye gutonda mu ishure biragoye kandi adatonze mu ishure ntibisigura yuko umwigisha atareka kwigisha kubera we nta twebwe tugira ku bukinga nyimba bishobotse bakaturonsa ubwo bukinga aba bashikacu nabo bagendana ubumuga bwo kutabona izo mpapuro zo kwiga yasenza ko inyigisho nawe ari umwaka wa cumi na rimwe mu gisata c'imibano yemeza ko kenshi bateba kuronswa amanota y'imyimenyerezo ikorwa imbere y'uko haba igihe c'ibibazo bitewe n'uko bataja ku rugero rumwe n'abandi mu kwimura mu makaye udufatira amanote ugasanga ni umwe gukosora amayentero ugasanga aba yakozwe ntibinyarutse hari aho rero hagera yuko bavuga travo journalier umwana agendana ubumuga bwo kutabona atazi amanota afite dedihe w'umuremyi we ni nyamwema ikibazo afise asa n'uciharije ivyambarwa n'amarori bimukingira ku rukoba bikanamushoboza kwirinda gukubitwa n'izuba iyo tubuze ibikoresho nk'amavuta yo kwisiga biratuma tuguma turwara ibintu by'ibiguma hajya ku zuba ryinshi cane no kutabona nyene umuco ukaguma utobaza cane mu maso ariko hari ikimunezereza kubona adakumirwa n'abandi banyeshuri ngaha kw'ishure je ntibankumira kuko je ngaha ndahamaze umwaka bamenyereye abanyamwima b'abana b'abanyeshuri ndabasaba yuko bobandanya biga bagasaba abarezi yuko hari igihe ashobora gusigura nk'ibintu by'ingorane abasanzwe bafise ntibabyumve Eh, dusaba yuko boza baradutahura mu ngorane duhura nazo akigeme nshimira imana agasaba leta gufasha abana bagendana ubumuga ku rugero rumwe n'abatishoboye canke abo mu miryango y'abatwa nuko badushyigikira mu gihe turi ngaha ku ishuri mu kutureza ibikoresho by'ishuri minerevare nk'uko leta yafashije abarya abana bo mu bwoko bw'abatwa bagashobora kwiga ama interina batariha ikindi naco kudukurikirana bitorangirira ngaha ku ishuri tugeze no mu buzima busanzwe naho nyene yogerageza bagashiraho amasantre tugakoreramwo imigambi y'iwacu Hadize Firenze Ndakumana umuyobozi w'ishure ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi yabwiye ijwi ry'Amerika ko rikeneye imfashanyo y'abagira neza kugira ngo ryiteho bikwiye abana bagendana ubumuga ryakira kubera izo rihabwa na leta zidahagije bamwe nyene bava mu miryango ikeye cyangwa ugasanga abavyeyi ntibigeze babemera kurya nyene ko abarundi bamwe bibaza bati umwana agendana ubumuga si umwana nk'abandi ugasanga ntibabafasha ugasanga rero ubukene buguma bubatera izindi ngorane ni ibikoresho usanga bidakwiye leta iragerageza uko ishoboye hari igihe n'abagira neza batwibuka bakadufasha mugabo tuguma dukeneye n'abandi badufashe kugira ngo abo bana dushobore kubatunganiriza uko bikwiye Padiri Ngendakumana arongoye ishure ry'umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko akira agahaze mu vyerekeye inyubako zorohereza abagendana ubumuga ariko akishimira ko mu bijanye n'ivyigwa hatewe intambwe nini nyubako ntizitunganije neza hamwe n'abagendera ku dukinga bashobora gushika aho bifuza hose mu nyubako z'iri shure keretse akantu kamwe cari kariya kwama kwavuze bifatanye n'ubumuga nk'abagendana ubumuga bwo kutabona ugasanga nyene hari inyandiko batararonka nko mu biharuro n'ibindi vyigwa vy'ubushakashatsi nta ngorane ziriho umwaka wese leta yaraduhaye abandi bigisha babafasha turarindiriye kandi ko bazoduha n'abandi mugana basaba nyene yuko bokwibuka yuko rino shure ritameze nk'ayandi kagira ico bibuka bwaba ku buryo n'ibindi nyene kugira ngo iri shure rishobore kwitunganya neza ryakire neza abo bana b'igihugu bagendana ubumuga mu burundi nawe uriko biracibwa mu kibano imiryango itari mike ifise abana bavukana ubumuga cane cane mu mitumba ntikunda kubarungika kw'ishure hari mbere n'iki bafata nk'abo kunyegezwa iyo haje abashitsi turetse ibigo vy'abihebeye imana cane cane abapadiri vyakira abana bagendana ubumuga ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi niryo ryonyene mu gihugu ryakira abanyeshure bafise ubumuga butandukanye biga barara uyu mwaka risaba agera ku ijana na mirongo itanu nk'uko umuyobozi waryo abivuga eroje buri kaneza ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda leta yafashe ingamba zo gukumira icyorezo cya ebola zirimo gusaba abaturage kugira isuku gukaraba kenshi no kwirinda gukoranaho asumita kaboyi araduha inkuru irambuye Dr Rwagasore Dizo ukuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwiye ijwi rya Amerika ko bashyize imbaraga ku mipaka ihana imbibi n'u Rwanda kugira ngo basuzume abinjira n'abasohoka cyane cyane ku mupaka w'u Rwanda na Uganda avuga kandi ko banatangiye gahunda y'ubukangurambaga mu baturage umushinga imbaraga cyane mu bukangurambaga ah, dukangurira abantu ah, ibimenyetso bya ebola icya mbere ni ubwirinzi mu bwirinzi rero harimo ah, kudahura cyangwa se gusuhuzanya nabyo bishobora kugabanya ibyago byo kwandura ah, kuko tuzi yuko ah, ebola ubundi usanzwe byandura bitewe n'uko wa- wahuye n'umuntu urwaye eh, iyo ndwara rero eh, mu bukangurambaga turimo gukorana cyane cyane icyo dusaba ni uko badakomeza gu- gusuhuzanya bakoresha intoki su- cyane cyane naho ni ingenzi eh, no ku mipaka no mu bitaro ubundi twashyizeho eh, ibikoresho bijyanye n'isuku ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko u rwanda rwatumije mu mahanga igikoresho gipima kikemeza ko umuntu arwaye ebola cyangwa se atayirwaye ubuyobozi bwa rbc buvuga ko icyari gihari cyacyuye igihe icyatumijwe kikazagera mu rwanda muri iki cyumweru rbc isobanura ko ku mipaka hagiye gushyirwa uburyo bwo kubaza abinjira n'abasohoka niba bavuye ahari icyorezo gupimwa umuriro no kubazwa niba barahuye n'uwapfuye akekwaho ebola uwo abaganga bazasanga yarahuye n'uwo ebola yishe cyangwa akaba yaranduye azashyirwa mu kato k'iminsi makumyabiri n'umwe mu kigo cya kanyinya hafi y'umujyi wa kigali n'ikinyamata mu karere ka bugesera muganga rutagengwa william uyobora ibitaro bya nyamata avuga ko bamaze kwitegura neza ubu turi muri eh, icyiciro cyo kumenyekanisha ari ku bitaro ari mu bigo nderabuzima eh, no ku mupaka kuko natwe dufite umupaka n'ubwo udakora ku buganda ariko nawe ugomba kuba witeguye ariko twebwe by'umwihariko hano hari ibitaro bishobora kwakira abarwayi bafite eh, izi ndwara z'ibyorezo icyo tugiye gukora cyangwa twatangiye gukora ni uko twegeranya ibikoresho twegeranya abakozi tukongera tukihugura dushobora no- no gukora ibyo twita simulation eh, mu buryo bwo kureba niba turamutse twakiriye umurwayi byagenda gute I- icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko icyo cyorezo gihari mu karere kuko ari icyorezo gikomeye rbc isobanura ko kugeza ubu nta ndwara ya ebola iragera mu rwanda ariko igasaba abaturage kurushaho kwitwararika bongera isuku ibibutsa gukaraba intoki buri mwanya abavuganye n'ijwi rya amerika basaba leta kongera ubukangurambaga bw'isuku kuko benshi bamaze kudohoka mu by'ukuri icyorezo cya ebola giteye ubwoba kuko nyuma y'uko iki- icyorezo cya covid 19 kigisa- ni- kigenjeje make muri rusange abantu bari baramaze kudohoka batagikaraba intoki ariko nk'icyifuzo cyanjye kuko ni icyorezo gihangayikishije kandi cyica vuba ki- kikica imbaga nyamwinshi kikoreka imbaga nifuza ko ngewe leta yabishyiramo imbaraga bakongera gukangurira abantu gukaraba intoki kuko abantu he- henshi bamaze kudohoka kabisa rbc ivuga ko yamaze gutanga imyambaro yagenewe abakozi bo kwa muganga no ku mipaka bakurikirana hafi ibya ebola inzego z'ubuzima zigatangaza ko iyi ndwara yandurira mu matembabuzi ava mu mubiri ku buryo ishobora gukwirakwira mu gihe umuntu akoze ku wayanduye abaganga bagasobanura ko uwanduye ebola arangwa no kubabara umutwe aribwa mu ngingo mu muhogo gacika intege agahitwa akaruka cyane kandi kenshi muganga rwagasore dizo ushinzwe ishami ryita ku ndwara z'ibyorezo muri rbc agasaba abaturage ko uwakwikeka w'ibimenyetso yakwihutira kugana ivuriro icyo dusaba cyane abanyarwanda none bajya kwivuza mu gihe cyose babonetse cyangwa se biyumvamo yuko bashobora kuba bafite ibimenyetso ibimenyetso harimo eh, kuva ah, amaraso mu myanya itandukanye kugira umuriro udasanzwe ah, gucika intege iyo no kuba mu ngingo Ah, mu gihe cyose ah, umuntu ah, yumva yuko agaragaje ibyo bimenyetso ko yakwihutira kujya ku muganga si ubwa mbere ebola igaragaye mu bihugu bituranye n'u rwanda kuko no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo imaze iminsi ihavugwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu tugume mu rwanda ejo umushinjacyaha yasabiye bamporiki edouard igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda miliyoni magana abiri bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco aregwa ruswa no gukoresha ububasha yahabwaga n'amategeko mu nyungu ze bwite yemera ibyaha aregwa mugenzi wacu eric bagira ubusa aratubwira uko byari bimeze ejo mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali ibyo bihano ubushinjacyaha bwasabiye bamporiki byumvikanye nyuma y'uko busobanuriye urukiko uko yakoze ibyaha bumukekaho buramurega kwakira indonke cyangwa ruswa ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite burasobanura ko yahozaga ku nkeke uwitwa noruberi gatera amwaka amafaranga buvuga ko bamporiki yamusabye miliyoni icumi z'amafaranga yabyanga uruganda rwe rukora inzoga rugafungwa kuko inyubako ze zitari zujuje ibisabwa ubushinjacyaha buvuga ko bamporiki yafungishije uruganda rwa gatera arangije amuhuza na bwana merari mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'imyubakire kugira ngo afungure uruganda rwa gatera buvuga ko nyuma yo kurambirwa itotezwa bamporiki yamuhozagaho gatera yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha rib bwasobanuye ko gatera ari kumwe n'abandi bafatanyabikorwa b'uruganda rwe bahuriye na bamporiki muri hoteli grand legacy bamushyiriye miliyoni eshanu z'amafaranga izindi eshanu bari kuzazitanga nyuma ufatiye ku bisobanuro by'ubushinjacyaha byumvikana nta shiti ko bajya guhurira muri hoteli inzego z'iperereza zari zizi uyu mugambi kuko miliyoni ebyiri bari bashyize mu modoka yamuhabwa n'amaguru andi bayabikije umukozi wa hoteli inzego z'iperereza zabaguye gitumo zibagaragariza aho ayo mafaranga aherereye ubushinjacyaha burega bamporiki ko mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yafunguje umugore wa gatera bamuha miliyoni icumi z'amafaranga buravuga ko bamporiki yafunguje uwo mugore avuga ko ari kumukorera ubuvugizi ashingiye ku kuba yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye bamporiki bigaragara ko ari mu ntege nkeya bya hato na hato yakunze kugaragara imbere y'umucamanza ararama hejuru asa n'uri mu ntekerezo zidashira ubundi agahindukira agacisha amaso mu bumvaga urubanza cyangwa akitegereza ubushinjacyaha igihe bwabaga bumurega bamporiki yiregura yemera ibyaha agatakamba agasaba imbabazi yavuze ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwa gatera kuko ari inshuti ye magara yavuze ko amafaranga babafatanye gatera na bagenzi be bari bemeye ko ari ishimwe baho uwo ari we wese watuma uruganda rufungurwa imbere y'umucamanza yemera ko yasabye mpabwa n'amaguru nawe nk'inshuti ye gufasha gatera uruganda rwabo rugafungurwa bamporiki yemera ko amafaranga bari bazaniye mpabwa n'amaguru bayise inzoga kandi ko miliyoni eshatu bamporiki yari yazibikije umukozi wa hoteli yavuze ko zari kuguma kuri hoteli bakazajya bazinywera amayoga yemera ko mpabwa n'amaguru atigeze amenya ko hari miliyoni ebyiri bari bashyize mu modoka ye nk'inzoga ku mafaranga miliyoni icumi gatera yamuhaye nyuma yo gufunguza umugore we bamporiki nayo yaravuga ko ari agashimwe bamugeneye nyuma yo kubagira inama yo kudatanga ruswa kugira ngo uwo mugore afungurwe gusa yemera ko nk'inshuti ye yashoboraga kwanga ayo mafaranga ariko nk'ibisanzwe yarayakiriye kuko bamye bahana amafaranga bamporiki yasabye imbabazi umukuru w'u rwanda paul kagame abanyarwanda n'icyo yise imana y'u rwanda kuri we mu magambo ye yuje ugutera imbabazi inteko iburanisha yabwiye perezida w'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko aramutse ahawe izo mbabazi zamubera igishoro mu buzima asigaje yizeje ko yahinduka kandi bikagirira inyungu abanyarwanda umunyamategeko umwunganira jean batiste habyarimana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaza uwo bamporiki yakoreshejeho ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite igihe yari minisitiri yavuze ko minisitiri w'urubyiruko n'umuco atatanga amabwiriza yo gufunguza umuntu cyangwa gufunguza uruganda bushingiye ku buremere bw'ibyaha burega bamporiki ubushinjacyaha bwavuze ko bigize impurirane mbonezabyaha rwasabye urukiko ko igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazabimuhamya byombi ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka makumyabiri muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni magana abiri z'amafaranga mu ijwi ry'umuntu ucitse intege na cyane ko hari aho yasabye kuburana yicaye bamporiki yabwiye urukiko ko umutima w'umuhamiriza kuko yitwaye mu nzego zabanje nta kindi yakora uretse gukomeza gutakamba umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzaha agaciro impamvu nyoroshyacyaha kuko aburana atagora ubutabera yasabye ko mu gihe urukiko rwayibona ukundi rwamukatira igihano gisubitse gusa ubushinjacyaha bwo buvuga ko ukwemera kwa bamporiki kutuzuye ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo bamporiki yemeza ko yinjiye mu murwa mukuru w'u rwanda kigali avuga ko yinjiranye ibiceri bitatu by'ijana mu mafaranga y'u rwanda akubutse iwabo mu cyaro nyamasheke mu minsi yashize mbere y'uko akekwaho ibi byaha yari yatangaje ko amaze kuzuza miliyari y'amafaranga y'u rwanda ari mu bategetsi bake bagize amahirwe yo gukurikiranwa bafungiye iwabo mu ngo bwana Dolph Udahemuka perezida w'urukiko ari nawe uburanisha ba Moriki yatangaje ko azamumenyesha icyemezo ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
ijwi ry'Amerika dusubire mu Burundi abantu bagize imiryango irenga magana arindwi yo mu nkambi y'amahoro ya Murembera muri komine Musongati ni mu ntara ya Rutana bavuga ko badafite aho kuba hakwiye bahungutse bava muri Tanzania mu bihumbi bibiri n'umunani inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda ico kigwate ca murembera kiri muri zone gakungu ya komine giharo mu buseruko bw'intara ya rutana ni ku rubibe iyo ntara ihana n'igihugu ca tanzaniya bamwe mu baba muri ico kigwati kigizwe n'abasangwa hamwe n'abahungutse bava i tanzaniya babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko uburaro babamwo budashemeye bavuga ko ibintu vyonyuka iyo imvura iguye kweli ingorane rufise ngaha iwacu twebwe imvura iguye amashashe rutora amashashe rukayifuka so ngorane rufise kanini uburaro nta bindi binini ibyo kurya byobyo twakabirondera rufise uburyamo yanka babiza imwanga rurabiro guhobaho neza ukabona hoguma kuryama nta bindi rufise bishe ni kuvuga ni nk'umutumba wose urwaye ni kuri umutumba wose urakeneye iki uburaro wese tuba mu nzu z'iki z'inyakaki ico kigwati c'amahoro ca murembera kiri kandi mu kiyaya kiri hafi y'uruzi maragarazi uruzi rugize urubibe uburundi buhana na tanzaniya ako karere karategwa n'imyuzure iyo imvura iguye kikaba ikindi kibazo kuri abo banyagihugu bo muri ako karere ka kumoso kandi imvura iguye cyane iyindi irabira umukuzimu so ngorane rufise kanini uburaro mururabe muruvugire mbere barugwe ko banakubahwa muruserukire murufashe ngaho iwacu umusito murembera imvura iyo iguye usanga menga ni haya ingurube iryama bagomba mu dusike imbere mu kiduturire abategetsi mu kibashikirize bazi batugarukiriko n'icyo abo banyagihugu bagizwe ahanini n'abari barahungiye mu gihugu ca tanzaniya kubera umutekano muke waranzwe mu gihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu barakenya amazi meza bavuga ko amazi ya rusengo bahawe muri ico kigwati akunda gukama na cane cane mu gihe cici bakikora ku mazi mabi y'uruzi maragarazi urongoye ikigwati ca murembera aremeza ubukene abarongoye barimwo gahungu eliezer yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko mu byo bakenye harimo n'amatongo yo kurimamwo kubera ko bagumye bagwirirana kuva bagihunguka cyambere twubakira amashuri mikuru abana barakina aho biga cya kabiri cyo twosaba boduha twego ngaha muri site turakina ko ihagaze mu marima turakina kirugirante cyo twifashisha ni ukuri bamwe bagwa hehe muri tanzaniya bagenda kugirante ugukorera ikindi kandi cyo twosaba kuri twasabye urabona twagumye tugwirirana turakina ko kurima kuko waba ufise nk'umwana arongoye ushukena kugirante umusohorera icyo kandi twagisabye ni ukuri mukidufashe umukuru w'ikigwati c'amahoro ca murembera yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko yatanze icegeranyo ku bamukurira mu ntwaro ijwi ry'amerika ntiryashoboye kuronka musitanteri wa komine giharo haba ku biriwe canke ku gatelefone kugira ngo agire ico ashikirije ku bijanye n'iyo miryango iri mu kangaratete ariko abamwegereye batashimye kuvugira kuri mikoro z'abo bakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko ikibazo c'iyo miryango yo muri ico kigwati c'amahoro kizwi bakamenyesha ko uburongozi bwa komine giharo rero buri kuburadodora mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda no ku bandi bagira neza kugira ngo bikunde bagarukire kuri abo banawonikora nshuti mwese muduteze amatwi aha niho aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika maze rero ntimucikwe n'ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga yanyu guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
It's the MP Records. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga ya ko bose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwayo mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara